kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraan kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduuwwanii fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dura ta'an koomishinii gamtaa afriikaa muddamni kaaba itoophiyaa keessa jiru na yaaddessa jechuu isaanii mootummaan biyya burkina faasoo tamsaasa miidiyaalee sagalee ameerikaa fi kan bbc yeroo murtaa'eef ugguruu beeksisuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa har'aatiin dargaggoo fakkii kaasu nagaa abboomaa keessummaa taasifanneerra hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qindeeffanne kan nutti himu immoo bafiqaaduu maroodaati.
akka mul'atanii hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafiqaaduu maroodaati. paartileen siyaasaa itoophiyaa keessa socho'aa jiranuu fi marii biyyaalessaa qophaa'aa jiru irratti akka hirmaatan gaafataman maricha irratti hirmaachuudhaa fi haaldureewwan adda addaa dhiyeessuun isaanii beekamee jira koomishiniin marii biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa yaadaawwan marii biyyaalessaatiif ta'anu akka gumaachanu gaafachuu isaa sagalee ameerikaatiif kan ibsan paartileen siyaasaa tokko tokko maricha irratti hirmaachuudhaa fi haalduree akka dhiyeessan ibsanii jiru paartiilee kana keessaa tokko kan ta'e paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan EPRP jedhamee beekamu rakkina siyaasaa biyyattii hundee qabeessa ta'e hiikuudhaa fi mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan koree mataa isaa dhaabee hojjechaa turuu isaa ibsee haa ta'u malee labsii yeroo atattamaatiin walqabatee sarbiinsi mirga namoomaatii fi hidhaan waan hammaachaa jiruuf dura taa'aa paartichaa dabalatee hooggantoonnii fi miseensonni isaa amma mana hidhaatii bahanutti marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye itti aanaa dura taa'aan paartichaa. Maggaabii Biliyuu Abrahaa Himaanoot sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabateen dura taa'aa mana maree waloo paartiilee siyaasaa kan ta'an obbo Dastaa Dinqaa dhimma kanarratti ibsa kennaniin mariin biyyaalessaa rakkina siyaasaa biyyattii furuudhaa fi faayidaa inni qabu irratti paartiileen siyaasaa waliigalanuus haala siyaasaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiruun walqabatee paartiileen mormitootaa gaaffii adda addaa dhiyeessaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Komishiinera olaanaa komishinii marii biyyaalessaa kan ta'an Piroofeesar Masfin Ariyaa komishiinichi qaamolee dhimma nageenyaa biyyattii keessaa qooda qabanuu fi balballi banaa ta'uu isaa ibsanii komii dhaabbileen siyaasaa dhiyeessaa jiranuu fi deebii kennuudhaaf akka hojjechaa jiran ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marii dhiyeenya kana paartiilee siyaasaa wajjiniin taasisaniin namoottan ilaalcha siyaasaatiin walqabatee hidhamanii akka hin jirre ibsanii hidhaa seeraan alaatiin walqabatee komii dhiyaachaa jiru irratti. mootummaan isaanii akka qulqulleessuudhaaf yaalu ibsuu isaanii kennadi abaatee finfinneerraa gabaasee jira.
dura taa'an koomishinii gamtaa afriikaa musaafakii mohaammed muddamni kaaba itoophiyaa keessumaa naannoo raayyaa allaammaaxxaa zaataa fi hoofilaa keessa jiru akka isaan yaaddesse ibsan.
dura ta'an koomishinii gamtaa afrikaa muusaa faakii mohaammed gareewwan walfalmii irra jiranu haala diinummaa atattamaan akka qabbaneessan gaafatanii waliigalteen nageenyaa mootummaa federaalaa itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame akka hojiirra oolfamu gaafatanii jiru waldhabdeen siyaasaa kutaa biyyattii kana keessa jirus akka mariidhaan hiika argatu dura taa'ichi gaafachuun isaanii gabaasameera. ibsa gamtaan afrikaa jimaata har'aa baase kana keessatti sababa walitti bu'iinsa daangaa tigraayitii fi amaaraa irratti ji'a kana keessa raawwateen namoottan kuma shantama ta'anii jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru mootummaan naannoo amaaraa ibsa torban darbe baaseen humnoottan adda bilisummaa uummata tigraay naannoo raayyaa allaammaaxaa humnaan weeraruu isaanii ibsuudhaan balaaleffachuun isaa gabaasamee jira pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo tigraay obbo geetaachoo raddaa torban darbe ibsa fuula miidiyaa hawaasaa X yookaan tiwiitarii irratti kennaniin weerara naannoo raayyaa Allamaaxaa keessatti raawwatame irratti kanneen hirmaatan warreen farra waliigaltee piriitooriyaa ta'anii akka ta'an ibsuun isaanii ni beekama. Dhimma walitti bu'iinsaa kana ilaalchisuudhaan imbaasiin biyyoottanii adda addaa imbaasii yuunaayitid isteetsi dabalatee kan Jaappaan, Biriteenii fi Faransaay waldhabdichi akka mariidhaan furmaata argatuu fi siviilotaa fi akka eegumsi taasifamu gaafachuun isaanii gabaasamee jira.
Maatiin namoota miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessa turan kanneen dhalattoota saba Tigree ta'an wayita waraanni kaaba biyyattiitti jalqabe irraa kaasanii hanga ammaatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiran akka isaan yaaddessu sagalee Ameerikaatti himan maatiin kun hidhamtoonni kun waliigalteen piriitooriyaa hojiirraa akka oolfamu gaafataniirus jala gabaasni. Gabra Mikaa'el Gabra Madiin erge dhaabbanni dursa mirga namoomaaf jedhamu kan biyya keessaa akka ibsatti immoo namoonni dhibba tokkoof shantamii afur dhalattoota saba Tigree kan ta'an miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan turan kanaan dura manneen hidhaa garaagaraa kudha ja'a keessatti hidhamanii akka jiranii fi itti aanaa hoogganaa dhaaba kanaa kan ta'e immoo obbo Mabri Birhaanee sagalee Ameerikaatti akka himanitti. Haalli namoota naannoo Amaaraa keessatti hidhamanii jiranii yaaddessaadha jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Somaaliyaatti humnoota waraanaa addaa warra gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin shororkeessummaa akka waraananiif leenji'anii jiran mootummaan Somaaliyaa gara humna waraanaa idileetti makuu mirkaneessee jira. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
yuunaayitid isteetsi lola garee alshabaab irratti taasifamu irratti kan hirmaatu humna addaa leenjisaa fi hidhachiisaa akka turte kan beekamu yommuu ta'u gargaarsi humna waraanaa addaa kanaaf taasifamu humna waraanaa idilee mootummaa soomaaliyaatiif kan oolu hin turre haa ta'u malee hanga'oonni waraana soomaaliyaa gargaarsa yuunaayitid isteetsi waraana addaa kanaaf ergitu gara waraana idileetti jijjiiruun isaanii gabaasamee jira gargaarsi dana biraashiin jedhamee beekamu kun. kaayyoo isaatii alatti fayyadamaa fi ooluu isaa kan mirkaneesse mootummaan soomaaliyaa dhimma kanarratti qorannoo taasisuu isaatii fi miseensota waraanaa dhimmicha keessaa harka qaban irratti tarkaanfii hidhaatii fi hojii irraa hari'uu akka fudhate beeksisee jira. dhimma kanaan walqabatee qondaaltonni waraanaa meeqa akka hidhamanii fi akka hojii isaanii irraa ari'atamanii ibsi mootummaa soomaaliyaa waan jedhe hin qabu. gargaarsi mootummaa yuunaayitid isteetsi kaayyoo isaarraa maqsamuu isaa kan beeksise mootummaan soomaaliyaa dhimmichi kan raawwatame yoomii jalqabee akka ta'ee fi gargaarsa akkamii irratti akka raawwatame addaan baasee hin beeksifne dhimma kana ilaalchiseen sagaleen ameerikaa ministeera ittisaa mootummaa soomaaliyaa abdulqaadir mahammad nuurii fi imbaasii yuunaayitid isteetsi moqaadishootti argamurraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofne beekameera.
mootummaan biyya burkina faasoo tamsaasa miidiyaalee sagalee ameerikaa fi kan bbc yeroo murtaa'eef ugguruusaa beekseetii jira.
mootummaan burkina faasoo tarkaanfii kana kan fudhate miidhaa waraanni biyyattii siviilota irratti raawwate ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa hiiman raayits woochii jedhamu gabaasa dhiyeesse tamsaasuu isaaniitiin akka ta'e beeksisee jira. haaluma kanaan walqabatee manni maree olaanaan dhimma quunnamtii mootummaa burkiina faasoo kamisa kaleessaa ibsa baaseen dhaabbileen oduu lamman torban lamaaf akka biyyattii keessatti hin tamsaanee fi ugguruu isaa beeksisee jira. tamsaasa sagalee ameerikaatii fi bbc akkasumas kan human rights watch karaa marsariitiitiin burkiina faasoo keessatti argachuun akka hin danda'amne taasifamuun isaas gabaasamee jira mootummaan loltootaa burkiina faasoo bulchaa jiru kanaan duras dhaabbilee miidiyaa biyya faransaay lci fi firaansi 24 jedhamanu akkasumas dhaabbata raadiyoo addunyaa firaans gaazexaa firaans liimondee jedhamuu fi barruu je'uun afriikee jedhamu irra uggurii kaa'ee jira voan burkiina faasoo ilaalchisee gabaasa dhiyeesse irratti akka gaabbii hin qabnee fi gabaasa madaalawaadhaa fi amanamaa ta'e dhiyeessuu akka itti fufu daarikteera yeroo voa kan ta'an joon liippimaan kan ibsan yommuu ta'u waa'ee tarkaanfii uggurii kanarratti hogganoota mootummaa biyyattii irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin voan taasise akka deebiin arganne ibsamee jira biyyi burkiina faasoo biyyoota lixaa afriikaa kutaa sahel keessa jiran maaliidhaa fi niijarii wajjiniin gareewwan jihaadistootaa wajjiniin walwaraansa keessa kan jirtu yommuu ta'u mootummaan yeroo ammaa burkiina faasoo keessatti aangoo qabatee jiru bara 2022 fonqolcha aangoo raawwachuun isaa ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa guyyaan barattoonni yuunivarsiitii mooraawwan yuunivarsiitiiwwanii keessatti paalastiiniin deeggaruun hiriira mormii taasisu. Mormii isaanii keessattis waraana gaazaa keessatti Hamaasii fi Israa'eel gidduutti taasifamaa jiru mormuun. deeggarsi namoomaa bakka sanatti akka seensifamu gaafatu barattoonni mormii kana taasisan hangi tokko hidhamanis mormiin kun guyyaa guyyaan hin dhaabbanne gabaasa veeronikaa baaldiraas iglisiyaas sagalee ameerikaaf ergiteettu tujubee horaa haalattaan nu dhiyeessiti.
barattoonni faalistiiniin deeggaran kan niiwuyoorkitti argamu kolombiyaa yuunivarsiitii keessatti mormii dhageessisan bulchitoonni dunkaana isaan tolfatan akka diigamu gaafatan illee itti fufanii jiru. mariin akkaataa tuuta kana facaasuun itti danda'amullee geggeeffamaa jira kamisa darbe yuunivarsiitiiwwan guutuu biyyattii keessatti barattoonni dhibba tokko ol ta'an to'annoo jala oolaniiru mormiin kun kan mudate yeroo bulchitoonni manneen barnootaa sochii farra yihudotaa geggeeffamu akka to'atan dhaamsa dabarsaa jiranitti sagaleen ameerikaa ennaa kolombiyaa yuunivarsiitii keessatti ijoolleen to'annaa jala oolan ijaan argee jira. mormituun maqaa ishee ibsuu hin barbaanne tokko gaaffii barattootaa keessaa muraasa tuqxee jirti.
Ani hiriyoota koo kanneen biroo waliin ta'uudhaan dhukaasa tattamaan akka dhaabbatu gaafachuufan as dhufe yoo kun ta'e gargaarsa namoomaa gaazaadhaan ga'uu dandeenya.
Pirofeesarri Arkiteekcharii meerii makloid illee hiriirtota kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatamaa jiru laalchisee yaada isaanii kennaniiru.
maaliif poolisoota akka fidan harka barattootaa feerroodhaan maaliif akka hidhan akkasumas dunkaana xiqqoo dhaabanii bakka isaan nagaadhaan hiriiran waan isaan simachuu didaniif an hin beeku.
barattuu kolombiyaa yuunivarsiitii lammii arjentiinaaf juushee akka taate of beeksiftu ruut kaatiyaa roobels haala kana akka addaatti ilaalti.
baay'ee nama sodaachisa guyyaa guutuu iyyaa waan oolaniif barnoota irratti fuulleffachuu hin dandeenye ani juushiidha ofiin jechuu nan sodaadha sababiin isaas leellistootatu jira suuraa hamaasiin deeggaru qabatanii jiru.
mormiin kun mooraalee barnootaa kanneen biroo yuunaayitid isteetsi keessa jiranittillee babal'ateera kibxata darbe barattoota kolombiyaa yuunivarsiitiif yeel keessaa to'annaa jala oolan deeggaruuf jecha dunkaanni yuunivarsiitii kaalifoorniyaa barkilee keessa dhaabatee ture as magaalaa guddoo biyyattii waashintan dc keessatti barattoonni ameerikaan yuunivarsiitii sadarkaa biyyaatti hiriira deeggarsa faalistiin geggeeffame irratti kanneen argaman yaada isaanii walabummaan akka hin ibsanne. ugguran jechuudhaan poolisoota mooraa keessaa balaaleffataniiru.
kun imaammata haaraa qajeelfama haaraa fi muuxannoo ameerikaan yuunivarsiitii keessatti yeroo dheeraaf ture kan mooraa ofii keessatti mormii dhageessisuu dhorkuudha barreeffamni yookaan filaayeriin akkamii akka raabsamuuf beeksisi akkamii mooraa keessatti akka maxxanfamu to'ata qajeelfamni haaraan kun.
ameerikaan yuunivarsiitiin voaf ibsa kenneen qajeelfamni sun hojiirra waanti ooleef nageenyaaf miira barattootaa deeggaruuf jecha mirgaaf yaada ofii itti gaafatamummaadhaan ibsuu deeggaruu itti fufnaa jedha ibsichi namoonni siyaasaa kana gamaaggamaniiru. riippablikaantichi afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa maayik joonsan roobii darbe ennaa mooraa sana daawwatanitti pireezidantiin koolombiyaa yuunivarsiitii minuuchee shaafik aangoo akka gadhiisan gaafataniiru kibxata darbe hoogganaan garee diimokiraatotaa miseensota mana maree hakiim jafriis farra juushotaa bifa kamiinuu balaaleffatanii hawaasaalee walitti fiduuf yaaliin ta'u dachaa akka dabalu gaafataniiru. pireezidaanti joo baayidan guyyaa dachii kan wixata darbe yaadatamee ole irratti haasaa erga dhageessisanii booda hiriira farra juushotaa balaaleffachuudhaan warra faalistiinonni maal keessa akka jiran hin hubanne ittiin jedhan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti ceena. sagantaa labataa har'aatiin dargaggoo fakkii kaasu nagaa abboomaa keessummaa keenya taasifanneerra nagaa abboomaa barnoota sadarkaa lammaffaa osoo baratu fedhii fakkii kaasuu waan qabuuf yeroo isaa barnootaan cinaatti fakkii shaakala akka ture hima nagaan bakka har'a jirurra ga'uuf aarsaa hedduu kaffaleera jechuun bu'aa bayii dabarsee sagalee ameerikaaf himeera tsaayi daamxootu haasofsiisee kanatti aanee dhiyaata.
Nagaan eenyudha? Waa'ee nagaa isumarraa dhageenyu.
Maqaan koo Nagaa Abboomaan jedhama. Lixa Oromiyaa Wallagga Fincoowattan dhaladhee guddadhee achumattan sadarkaa tokkoffaa fi lamaffaa baradhee dhimma yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii digirii jalqabaa achittan xumure muummee injineeringiitiin. Ani haayirooliksii daawwatan riisorsi injineeringiin baradhee.
Nagaan akkamittiin gara fakkii kaasuutti dhufe?
Durumaan kaasee dirooingii kana nan danda'a. Fakkii tokko tokkos xiqqoo xiqqoo nan yaalan ture garuu hin danda'u yaaluudha malee fakkeenyaaf fakkiin anaaf jechuun fakkii tokko yoon kaase haa bareedu siin bareede dura irsaasiitiin nan laala nan dinqisiifataa fakkii. Fakkiin ture malee fakkii kaasaan turre inni gaafa irsaasiitii waa xiqqoo kaasu natti tola ture irra deddeebiin ilaala ture suura kaafadheen feesbuukii koorratti nama maxxansaan ture waan akkas akkasii ture booda garuu jijjiiramaa amma dhufee sadarkaa kanarra ga'eeraa jechaadha baay'een jaalladha.
Barataa yuunivarsiitii ta'ellee yeroo barnootaatiin ala akka barsiisaa tures innaa kaasu nagaa.
Garuu diroongii kana akkan barachaa deemeetiin homaan jedhu Jimmaa yuunivarsiitii ga'ee barsiisaan ture. Sartifikeeta baay'een qaba. Barsiisaa yeroon ture sana jechaadha. Yeroon barataa ta'ee yeroon barsiisaa ture. Achitti mana masgiida deemeen barsiisaa ijoollota Oromoo walitti qabanii fireeshota anaatii gadi jechaadha. Waldaa warra pirootestaantii fi ortodoksii illee deemee barsiisaan ture. Diroongii barsiisaan ture yeroo sana achi bahee garuu fakkii kana shaakalaan dhufe. Yaa natti tolaa dhufe gatii natti toleef ittiin fufee jechaadha.
Fakkii kaasuun jireenya isaa fooyyeffatee madda galiis taasisatee akka ittiin jiraachaa jirus ibsee jira.
Ani dura mana barnoota dhuunfaan barsiisaa ture. Artiika jedhamuun barsiisaa ture yeroo sana miindaankoos ittuma jiraachaa ture. Garuu sammuun koo badaa itti quufaan qabu ture. Mana barnoota dhuunfaa sana gaafa dhiise lafa duwwaa irratti hin dhiise piroopoozaalaan qopheeffadhee yoon hojii hojii dhabellee qarshii fakkii tokko qarshii kudhaniin kaaseera qarshii digdamaan kaaseera tolas kaaseera namoota bebbeekamuuf kaasee kenneera amma garuu sadarkaa kanarra ga'eera haga fakkiin tokko qarshii guddaatiin kuma shantama jaatamaallee yerootti gurguramullee ni jira jechaadha amma.
Keessumaayyuu daa'imman irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru kan ibsinagaan. Saayinsii fakkii kaasuu ilaalchuudhaan daa'imman ijoollummaadhaa qabanii yoo barachaa dhufan bakka guddaa ga'uu danda'u jechuun ibsa.
Ijoollonni waan itti himte qabatti ijoollota irratti hojjedha bal'inaan fakkeenyaaf barataan koo baay'ee na caalaa kaasuu jira amma isaa kana jechaan teelegiraamii chaanaalii bannee achirratti mari'annaa haala akkamiin akka kaasaa jiranii waan kana kanallee barsiisaa ture. Saayinsii isaatti gaafa deebinu safara mataasaa qaba. Waaqayyo gaafa nu uume safara mataasaatiin nu uume. Gaafa jedhu fakkeenyaaf ciqileen keenya ciqileen keenyaa fi handhuurri keenya qixa tokkorra jira. Kan kee kan keerra kan isaa kan isaarra kan koo akkasidha jechaadha. Kanaaf dheerinni asiitii areeda kanaati haga funyaanii funyaanii haga nyaaraa nyaaraa haga faatu tarii namni faatuun isaa achi siqu jiraachuu danda'a. Akka rakkina isaatti xiqqoo achi buttee hojjeta jechaadha. Gurri keenya isheen kun qixa isheen kun gurri keenya qixa nyaara kanaatiin jirti. Isheen gurri keenya isheen gadi immoo qixa funyaaniitiin jirti jechaadha. Kanaaf dheerina funyaanii haga nyaaraa qabdi jechaadha. Fakkeenyaaf cabaa hidhii kana hojjechuuf ija ishee gurraattii kana asirraan ija ishee gurraattii kana dheerina amma kanaa qabdi jechuudha. Ija keenya lamaan gidduu dheerina ija tokko jira jechuudha. Ija keenya lamaan gidduu kanaaf kunis dheerina ija tokkooti jechuudha. Safara kana fayyadamneen haala salphaatiin nama tokko hojjechuu dandeenya. Fedhii fedhii fedhii waan sana hojjechuuti inni guddaan murteessaan jechuudha. Fakkeenyaaf mucaa wayiitu fakkii yaaluun barbaada. Garuu hin danda'u naan jedhee dhufee saayinsii wayiitti argisiisee haala kala kanaatiin hojjetta jedhee dandeettii isaa gabbifatee amma baay'ee nama hojjechaa jiru faatu jira. Maaliif fedhiin murteessaadha. Fedhii qabaate sana waan sanaaf irra deddeebitee halkaniif guyyaa mul'ata kee godhattee halkan irribaa kaatee yaaddee barreessita taanaan dhimma ittiin hojjetamneef hin jiru jechuudha.
Dargaggeessi waan barbaade tokko milkeessuudhaaf. ittiin jiraachuuf mul'ata qabaachuu qabaa jedha nagaan.
Yoo mul'ata isaaniitti deemani yoo halkan ciisanii ka'anii maal hojjechuun qaba maal yoon godhan fiixaan bahuu danda'a namarratti arganii miti ofii isaanii keessa isaanii dubbisanii yoo hojjetanii dhimma ittiin jijjiiramneef hin jiru jedheen nan yaada. Anis gaafan jalqabe chaalenjii gurguddaa ture. Maal fakkiidha kaasta ati faayidaan hin jiru jechuun namoonni na tuffatan fa'aa turanii fakkii shaakalaan na wanni jedha gatii ta'eefi kun nan fakkaatu kan namni waraqaa afaan irratti kuteeru jira kana kana fa'aa ture. Namoonni immoo yaa boor jijjiiramuu dandeessa tarii jiranii kan na jajjabeessan illee turanii. Garuu ani mul'ata koorraati waaqayyo na gargaaree duubatti hin deebine. Aarsaa na kaffalchiiseera itti rakkadheera itti beeleera garuu sadarkaa kanarra ga'eera. Fakkeenyaaf ani waggaa sadii afur tolaan hojjechaa ture namaaf beeksifachaan ture feesbuukii irratti waan akkas akkasiidha malee gara biizinesiitti baay'ee hin galle. Ani gaafa sadarkaa nama ga'u kanarraa kanan ga'e waaqayyo na gargaareera jechuun abdii kutachuun baay'ee maaloo maaloo na too jiru garuu masarkaa biyya alaa faranjoota faallee kaasuu illee ga'ee jira.
Fuulduratti fakkii kaasaa jiru kan hanga sadarkaa idilaa addunyaatti sagantaa agarsiisaa qopheessuun fakkii duudhaa aadaa fi seenaa Oromoo ibsan waltajjii addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechaa akka jirus ibsee jira. Yeroo ittaanus nagaan namoota ogummaa inni hojjechaa jiru keessa jiran waliin walitti dhufuudhaan godambaa sadarkaa isaa eeggate kan fakkiidhaan naannoo Oromiyaa haala jiruuf jireenya Oromoo falaasama Oromoo akkasumas aadaa fi seenaa oromoon ittiin ibsuun danda'amu irratti hojjechuudhaaf karoorfatee akka hojjechaa jirus dubbatee jira gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
dhimma siyaasa ameerikaa irratti kan xiyyeeffatedha. ameerikaa siyaasaan qoqqoodamte keessatti waa'een maariwaanaa dhimma waliigaltee baay'ee irratti kan hin arganne yoo ta'u qorannoon akka agarsiisutti lammiileen ameerikaa dhibbeentan 88 yoo xiqqaate hanga tokko qoricha kana seera qabeessa taasisuu akka deeggaran agarsiisa garuu leellistoonni biqiltuu kanaa akka jedhanitti kaadhimama pirezidaantii adda duree ta'an keessaa tokkollee ilaalchi jijjiiramuu irraa fayyadamaa hin jiranii jedhu gabaasa iskoot stern qopheesse jaallannee gammadaatu haalattaanuun nuuf dhiyeessa.
Lammiileen Ameerikaa harka afur keessaa sadii kutaalee maariwaanaa yookaan kaanabaas qorichaaf seera qabeessa ta'e keessa jiraatu walakkaan uummataa bakka bashannanaaf illee hayyamame keessa jiraatan. garuu biqiltuun kaanabaas seera federaalaa jalatti guutummaatti seeraan ala ta'ee hafeera akkuma heerooyinii fi kanneen biroo lsd jedhamanitti ramadame akka qorichaatti fayyadama yaalaaf fudhatama kan hin qabnee fi akka miidhaa olaanaa geessisutti ramadama filattoonni ameerikaa harki guddaan sun jijjiiramuu qabaa jedhanii yaadan kaadhimamtoota pireezidaantummaa akka ta'an joo baayidaniif doonaald tiraampis keessumaa dargaggoota filattoota ta'an biratti kaanabaas irraa bilchaate akka ta'u taasisaa jedhu iskoot smaart qindeessaan hawaasaa kan garee niiw joorjiyaa piroojeekti jedhamu waliin hojjetaa jiranirra.
Namoonni baay'een imaammata hin hubatan. Namoonni baay'een imaammatoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamii akka qaban hin beekan. Waa'een kanaa dhimma dargaggoonni xiyyeeffannaa akkatti kennan kakaasuu fi gammachiisu natti fakkaata.
Jalqaba baatii kanaa feestibaalii kaanabaas kan biyyoolessaa fi walga'ii maammataa waashintan irratti gaggeeffame irratti hundeessituu kan ta'an kaarolaayin filip baayidinis ta'e tiraamp waan tokkoyyuu hin dubbannee jedhan.
Lamaan isaaniif wanti wal fakkaataan qaban tokko galmeen isaanii kanaabis irratti kan wal hin simneef dabalaa deemu ta'uu isaati. bulchiisa lamaan irraa waadaa dhageenye irraa lamaan isaaniiyyuu guutummaatti akka milkaa'uun goone.
bulchiisa baayiden jalatti ministeerri fayyaaf tajaajila namoomaa maariwaanaa seera qabeessa gochuu mannaa gara ramaddii qoricha salphaa ta'eetti akka darbu yaada dhiyeesseera. kunis ramaddii dawaalee to'annaa jala jiran keessaa baasuu ta'aa jedhu kaarolaayin filip.
Imaammanni Waayit Haawus waa'ee Maariwaanaa irratti qabu ammas xiqqoo ifaa miti. Gara sagantaa to'annaa jalaa baasuutti ce'uuf fedhii akka qaban mallattoo guddaa nuuf kennaniiru. Haa ta'u malee tarkaanfii jecha isaanii kana deggeruuf fudhatame sirriitti hin argine.
Bara 2018 pireezidaantii yeroo sanaa Tiraamp uggura federaalli maariwaanaa irra kaa'e dhaabuu fi seera qabeessummaa isaa murteessuu kutaalee biyyattiif dhiisuuf tattaaffii godhamu. tarii kan deggeran ta'uu dubbataniiru garuu seerri sun gonkumaa koongiresa keessaan baane tiraamp bara darbe gaaffiif deebii televiziyoona niwusmaaks jedhamu waliin taasisaniin akka jedhanitti qorannaan akka agarsiisutti maariwaanaan miidhaa guddaa geessisa ta'us ija namoota sagalee kennaniin yoo ilaalle waan baay'ee jaallatamaadha jedhanii turan. kanarratti kaarolaayin innaa dubbatan.
galmee tiraamp kanaabiis irratti qaban kan wal hin simneedha namoonni qoricha sammuu nama adoochu gabaa seeraan alaa irratti gurguran hidhamuuf ajjeefamuullee akka qaban lamaan isaaniiyyuu dhageenyeerra dubbii sodaachisaa sana keessaa muraasni kana natti fakkaata garuu namoota kanaabisiif jecha hidhamanis dhiifama akka godhu argineerra.
Filattoonni Yuunaayitid Isteets keessaa ilaalcha jijjiirama waa'ee maariwaanaa filannoo ilaalchisee yaadii uummataa funaaname akka agarsiisutti bara darbe ga'eessonni dhibbantaa torbaatama maariwaanaan seera qabeessa akka ta'uu deeggaran sunis lakkoofsa namoota bara kuma lama keessa seera qabeessa ta'uu ni deeggarra jedhan dachaa ol ta'eera. Moorgaan Faaks Daayirektarri dhaabbata siyaasa biyyoolessaa kan haaromsa seerota maariwaanaati. Isaanis akka jedhanitti.
Kun dhimma filattootaaf keessumaa dargaggootaa fi kaadhimamaa kamiifiyyuu dursuu barbaadu. Filannoo pirezidaantii koongirensii yookaan mana maree seera baastuu kutaa biyyattii yookaan seera baastota naannoo keessatti dhimma kana yoo tuffatan balaaf isaan saaxiluuf jira.
Filattoonni dargaggoota ta'an maariwaanaa seera qabeessa gochuuf sosso'an filannoo sadaasaa dura bulchiinsi baayidan tarkaanfii maariwaanaa irratti fudhatu abdachaa jiru.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitiquuf qaaduu gulaalaan sagantaalee. namoo daandii gulaaltonni suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaay ashannaa fi tigisti gamme immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya eeliyaas amaara ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna torban guyyaa boqonnaa sanbataa fi dilbata qophiin dubartootaa fi akkasumas kan dargaggootaa akkasumas kan muuziqaa isin eeggata torban gaarii halkan gaarii wiixata walitti deebina.